dusangira ijambo reka tubareke mu gikurikire
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo aho mutwumva muri hose kuri mikoro hano i washingitoni muri kumwe nanjye etiyene karekezi tariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri cumi na gatanu abanyarwanda bumvise inkuru y'imvaho perezida paul kagame w'u rwanda nibwo yatangaje ko azongera kwiyamamariza umwanya wa perezida manda ya kabiri irangiye uwo munsi birumvikana wari umunsi wa nyuma w'umwaka mbere y'uko abanyarwanda batangira undi mwaka mushya umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda icyo gihe yakurikiranye ijambo rya perezida paul kagame yatangarije abanyarwanda ijambo rye ryo kwifuriza abaturarwanda umwaka mushya muhire wa bibiri na cumi na gatandatu umukuru w'u rwanda paul kagame yarihariye imitegekere y'igihugu n'iterambere ryacyo mu kiganiro cyatambutse kuri radiyo na televiziyo by'igihugu perezida kagame yavuze ko umwaka urangiye wa bibiri na cumi na gatanu wabayemo ibintu byinshi kandi byagiriye igihugu akamaro yavuze ko ubumwe bw'abanyarwanda bukomeye butajegajega kandi umurimo wo kubaka igihugu wihuta perezida kagame yavuze ko ariyo mpamvu abanyarwanda basabye ko itegeko nshinga rivugururwa babishimangiza kubyemeza mu itora ry'akamaramaka bwana kagame yabwiye abanyarwanda ko kubera uburemere bubumbatiye ubusabe bwabo ko akomeza gutegeka u rwanda nta kuntu atabyemera nkurikije uburemere bwabyo n'imyumvikanire mwabihaye nta kuntu ntabyemera ubwo hasigaye inzira zisanzwe bigomba kunyuramo igihe nikigera ariko ndibwira ko icyo tugamije atari ugushaka umuyobozi w'igihugu uzakomeza ubuziraherezo kandi nanjye siko mbyifuza niyo mpamvu nifuza ko twakomeza mu nzira twatangiye yo guhindura igihugu cyacu n'ubundi bisabwa kugira ngo dushimangire ubuyobozi butekanye ni nabyo bisabwa kubaka ubukungu bw'igihugu dutangiye kubona abanyarwanda dufite icyizere cy'ejo hazaza kandi twishimiye n'inzira twahisemo ibi bikwiye guha inshuti z'u rwanda n'abafatanyabikorwa nabo icyizere uyu ni umwanzuro perezida kagame afashe n'ubusanzwe wari witezwe n'abatari bake perezida kagame asubije ikibazo yakunze kubazwa mu bihe bitandukanye cyane n'itangazamakuru yari yarakomeje kugitangaho ibisobanuro bitandukanye intandaro y'ibi byose ni ubusabe bw'abanyarwanda bakabaka wa miliyoni enye basabye ko itegeko nshinga rihinduka perezida kagame agakomeza gutegeka bavuga ko bwana kagame yateje imbere u rwanda bityo ko kumubura nyuma ya bibiri na cumi na karindwi byatuma igihugu gisubira inyuma abarebera ibintu mu yindi ndorerwamo ariko bo bavuga ko gukomeza gutegeka kwa perezida kagame nyuma ya bibiri na cumi na karindwi bihabanye n'ihame rya demokarasi ku guhererekanya ubutegetsi mu mahoro ibihugu bikomeye birimo leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi bamaganiye kuri ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame akomeze gutegeka leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko nk'uko umukuru w'u rwanda yatanze urugero mu kugeza igihugu ku iterambere yagafashe n'iya mbere mu kuba intangarugero muri demokarasi ivuga ko nta muntu urubaho kuri perezida kagame abatumva umurongo abanyarwanda bihaye uyu ushobora kuba umwanya w'ibiganiro mu bwubahane n'abatunenga biturutse mu kutatwumva neza ndetse n'iyo byaturuka ku kudashaka kumva nabyo bishobora kuba intangiriro y'ibiganiro bituma amaherezo twumvikana icyangombwa ni uko abantu bose tugomba kubahana nidukomeza gufatanya tugakomeza inzira turimo nta cyatubuza kugera ku ntego yacu yewe n'umuryango wanjye tubifurije mwese umwaka mushya muhire ubusabe bwo gukomeza gutegeka kuri perezida kagame bufata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi akimara gutorerwa manda ya kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu perezida kagame yatangiye umukoro mu ishyaka fpr inkotanyi abasaba gutekereza ahazaza h'u rwanda nyuma ya bibiri na cumi na karindwi abahawe uwo murimo banzuye ko ubushakashatsi bwaberetse ko nta wundi washobora gutegeka u rwanda nyuma y'icyo gihe akimara kwemera ko aziyamamariza gukomeza gutegeka u rwanda yahise yinjira ku rutonde rw'abakuru b'igihugu bagenzi be ku mugabane wa afurika bahinduye itegeko nshinga bagamije kuguma ku butegetsi akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa mu ijambo ry'ibanze cyakoze kuri uyu wa mbere w'icyumweru ikinyamakuru cyo muri amerika the new york times cyandikirwa umujyi wa new york cyanditse kuri ayo magambo ya perezida w'u rwanda kigira kiti mu kuvuga ayo magambo perezida kagame yasaga n'uwumvikanisha ko azaguma ku butegetsi igihe cyose cyunzemo kiti kagame ari mu bayobozi ba afurika perezida barack obama w'amerika yakomojeho mu ijambo yavugiye mu gihugu cya ghana muri bibiri n'icyenda ndetse n'umwaka ushize muri etiyopiya icyo gihe perezida obama yagize ati afurika ntikeneye abayobozi basumba inzego z'ubuyobozi ahubwo ikeneye inzego z'ubuyobozi zitajegajezwa n'abantu ikibazo cya za manda kimaze igihe kizamura ibibazo by'ingutu ku mugabane wa afurika mu myaka ishize cyakuruje impaka nyinshi perezida w'uburundi petero nkurunziza akimara gutangaza ko aziyamamariza manda ya gatatu abaturage biraye mu mihanda mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize na n'ubu abarundi amagana barishwe abarenga ibihumbi magana abiri bahunze igihugu cyabo dusubiye kandi inyuma gato muri burkina faso wari perezida blaise compaore yashatse guhindura itegeko nshinga ngo akomeze kuyobora bimuviramo gukurwa ku butegetsi no guhunga igihugu ubu ahubwo abayobozi bashya bamukoreye manda yo kumuta muri yombi bamushinja iyicwa ry'abaturage mu nyandiko yacyo twakomojeho mu kanya ikinyamakuru the new york times cyandika ko ikibazo cy'u rwanda cyihariye dore mu nyandiko yacyo uko kibisobanura abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bari bafite icyizere cyinshi cy'uko bwana kagame uyu mwaka azatangaza ko azarekura ubutegetsi manda ze irangiye ahanini atari uko atinya kuzakurikiranwa mu nkiko kubera ibyaha by'intambara ahubwo abayobozi b'amerika bakomeje kumunenga kubera imiyoborere y'igihugu irimo igitugu ibyo ni ibyanditswe n'ikinyamakuru the new york times cyandikirwa inaha muri amerika mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi nifashishije bagenzi bacu i kigali mu rwanda na hano i washington duhere hano i washington umunyamakuru thomas kamirindi aherutse kuganira muri studio zacu na majoro robert higiro umwe mu banyarwanda bahunze igihugu kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ubu abinaha muri amerika aho ayobora ikigo cyitwa democracy in rwanda now demokarasi mu rwanda ubu robert higiro turabashimiye rero iki kiganiro muduhaye mwakurikiye rero ibyo mu rwanda byo muri iyi minsi referendum iraba yego iratsinda ku buryo bwiganzuye cyane mwabyakiriye mute ntabwo byadutunguye mu by'ukuri ni ibintu twari twiteze yuko bizagenda kuriya kubera igihe tumaze muri iriya sisitemu nayikoreye imyaka makumyabiri irenga imibare yose iva mu rwanda ntabwo ari imibare iba yaturutse ku kuri ni imibare hitwamo na perezida kagame hamwe n'agatsiko ka rpf byari ikinamico kuva porosesi itangira kugeza igihe byabereye wabonye ko ibyo bari bemeye ko byahinduka mu itegeko nshinga mu by'ukuri batuye ibintu batazi ariko ibyo byagaragariye n'igihe babiteguraga kuko hari abakecuru bagaragaye bibeshyaga bakavuga ko bahawe amafaranga baze kwigaragambya ku mbese ruhande rwa bakavuga leta ukuri kutari guteganijwe kutari guteganijwe bikagenda bibatungura ariko se dufatiye ku mibare yego ibyo kuvuga ko abantu batoye batazi ibyo batora barabyivugiye n'ibyo kubera igihe gitoya babonye batashoboye gusobanukirwa bihagije ariko noneho kuri iyo mibare kuki muvuga ngo ni kwa gutekinika kuki mubivuga murakeka yuko bagize gutya buzuza amasanduku abaturage mirongo cyenda n'umunani ku ijana barenga batatoye koko yego abaturage wenda kubera na- n'iterabwoba riri mu rwanda uyu munsi ubwo baba bafite batewe n'amashinari ya, ya kagame na- na- n'abasirikare rimwe na rimwe bakoreshwa akazi katari akabo Eh, wenda bari gutorana yego kubera intimidasiyo ariko eh, burya ntago rpf na kagame bajya ba- bibeshya ngo bagendere ku byatowe buri gihe iyo amatora ahari ibyo ni ibintu mvuga ndabizi kubera yuko nabibayemo baba baduhaye baduhaga porosantaje iri buve muri buri karere bitewe n'ako karere umuntu Eh, ni ukuvuga ngo niba ari uburere eh, muri porodominante n'abahutu ubwo ni ijana ku ijana kubera yuko amatora aba mu rwanda n'ibi ibyo ubona byose biba biba bishingiye kwereka abatanga nkunga ibihugu byo mu burayi n'ahandi na za amerika ko umugabo akunzwe cyane agomba kuguma ku butegetsi ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bakorera igihugu Eh, ibyo rero nubwo yezu ngira ngo niba abantu bakunde cyane ariko nawe nubwo yagaruka uyu munsi nzi ko yabona abamuzi kubera ko hari benshi batamuzi ntabwo yatorwa mirongo icyenda n'umunani ku ijana ariko rero nanone rubanda nibo batangije kiriya kintu barandika ari benshi ibyifuzo byabo bigeza mu nteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko bitoreye nuko inteko ishinga amategeko nayo ibiha umugisha ibona nta kundi yabigenza babigeza mu nkiko inkiko zibona nta mategeko yishwe nuko referandumu iratunganywa none si sosiyete demokarasi ibyo nibyo niko byagenze ariko nk'uko nabisobanuye mbere eh, icya mbere bariya abadepite tuvuga ntabwo batorwa n'abaturage ba- baba- bashyirwaho baba ari- bari kuri lisiti bagashyirwaho uwagushyize ku kazi rero isaha yose yanakakwaka kandi bijya biba cyane Eh, yewe n'iyo twasubira ku mibare eh, y'abategarugori bajya bavuga mu rwanda yateye imbere nabo bashyirwaho ntabwo batorwa mu gihe rero umuntu agushyizeho utanyuze mu matora asanzwe kandi atarimo uburyarya ni eh, n'ukuri ntabwo waba ufite ingufu zo kugira ngo utange igitekerezo cyawe u- utanga igitekerezo cya rpf ni uko nguko bikorwa kuva mbere kandi si ukuvuga ngo bitangiye none aha ngaha ubu ngubu yewe n'iterambere bavuga n'ubu- n'ubukene ba- bwagabanutse bavuga ibi byose ni ukubeshya kuko iyo tugiye mu mibare iyo tugiye kureba yewe na raporo zitari izacu za, za banki mondiyari ntabwo ariko ibintu bihagaze nk'uko babivuga ni ukuri ariko mu- muri rubanda bigira munsi y'ibiti twigeze kubivuga mu makuru yego hashize imyaka abantu barwara amavunja abantu barwara bwaki ibyo n'ibyo na perezida kagame yigeze kuvuga ati "Mm, ati ntabwo nari nzi ko abantu barwara amavunja ati ntabwo nari nzi ko abantu barwara bwaki Ni- niko bimeze niko bimeze ibyo tuvuga eh, byabaye mu rwanda bituma nyakubahwa perezida kagame nyine aguma ku butegetsi ntabwo ari byo ejo bundi numvaga eh, iradiyo iri mu rwanda flash fm iri- barimo kuvuga ukuntu abaturage bakubiswe kubera ko bananiwe kwishyura eh, mituweli I- ibaza nawe aho ukubitira umuntu ngo ntabwo yishyuye mituweli ni ukubera ko aba adashoboye kuyishyura noneho Byabaye dufatiye kuri ibi business.
bya demokarasi muharanira none rero mwebwe mukavuga muti mu ishyirahamwe ryanyu mukavuga muti "Ah, abaturage barabihatiwe ntabwo aribo bigiriye umutima wo gukora biriya hanyuma ntibaba- ntibabaha n'umwanya wo gusobanukirwa ibyo barimo none se ubwo ingaruka ni izihe I- ingaruka cyangwa se bizagenda gute nicyo cyane cyane tuba turimo kureba ibyo ari byo byose impamvu leta y'u rwanda iriho ni ukubera cyane cya mbere impamvu ba- babasha no ku- kwishyura im- ni- n'imi- n'imishahara y'abantu bakoresha ni amafaranga y'imfashanyo ava mu bihugu bitandukanye rero eh, ngira ngo iyo urebye ko abanyamerika batishimiye biriya bya- byo yakoze byo ku- kuzategeka iyindi myaka igera kuri cumi n'irindwi eh, European Union ishyirahamwe ry'uburayi naryo niko ryabibonye baramuje eh, ubwongereza nabo baramujije abo bose nibo batanga amafaranga yo kugira ngo eh, leta i- ishobore gukora Eh, hanyuma aho tugeze ubu ngubu ni uburyo twumvikana nabo kuko ibyo byose bivugwa kubera ukuntu twabagezeho ukuntu tumaze kubaha i- ibyerekana ko ibyo tuvuga biri mu rwanda cyangwa ukuntu leta y'u rwanda bivuga atari byo hari intambwe imaze guterwa mu, mu buryo bwo gusobanura ikibazo kiri mu rwanda wenda twirengagije n'ibyabanje byo- byo kwicwa- kwica abantu no kubabuzaho no kubafungira ubusa ibintu nk'ibyo Ubu- hari ikibazo cy'uko eh, ibihugu by'i burayi bakekaga yuko kuko ibyo kagame ababwira ari byo ariko tumaze kubaha evidence zishoboka ibimenyetso bigaragaza yuko histoire bumva iri mu rwanda success- iterambere n'ibindi byose atari byo niyo nzira tugomba gukomeza tugakurikira Ubwo mu- none rero mukaba mushaka gusobanura ko ari ayo mahanga atanga amafaranga atuma igice kimwe cy'abanyarwanda ni ukuvuga abahembwa na leta babaho ayo mahanga niyo azakomeza gushyira imbaraga ku butegetsi bavuga bati ibyo mukora muri demokarasi si byo Eh, amahanga eh, afite uburyo bwinshi yabikemuramo tutarebye urundi ruhande kuko wenda kagame ntago az- vuba aha ngaha azemera ko yicarana na- n'abumva bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye abo rero turimo kuvuga ni uko ari bo ba- bamufite bamushoboresha gukora ibyo arimo gukora ubu ngubu mu gihe rero tumaze ku- kubereka ibimenyetso simusiga by'ibyo ababeshya tukabereka ruswa iri mu rwanda hejuru mu bushorishori ariko ha kagame tukabereka uburyo kagame ari we ufite igihugu cyose byaba mu bucuruzi no kuba i- izo institusiyo zose za leta ari we uzikoresha napoli irimo kuba yemera biriya bintu si ukuvuga ngo ni ibitekerezo byabo ariko ni ukuba bazi ngo barapfa nibatabikora Eh, justice iri mu rwanda ubutabera urabona ukuntu biba bimeze bareba eh, gufunga general umu- uvuga ngo na- no- nakurikiranye urubanza rwa rusagarejo Ah, bamuziza yuko ngo afite abantu bafite ibyo bapfana muri ariko ibyo za nibyo RNC.
yivugiye ntabwo ari byo bamuziza ku mugaragaro oya ntabwo yabyivugiye Mm.
nibyo nizo cyageze bamu- Mm, bamutanzeho nibyo birego bamutanga ni ibirego bari bamusomeye hanyuma noneho n'abamushinjaga ibyo bavuze Mm.
Eh, aho ababwira ati ariko namwe mufite bene wanyu bari murarene se mwebwe munshinja Eh, mwebwe munshinja none se ubwo ngubwo murashaka kuvuga yuko perezida kagame nabo bakorana bafite imbaraga cyane kurusha abo baturage bo nyiri demokarasi bo demokarasi demokarasi ubundi ikibazo ni ukuvuga ngo ibyo leta ijya ivuga ngo hari ibihugu bitagira za manda ibyo ntacyo bitwaye ikibazo turavuga ngo sosiyete y'abanyarwanda bo ifite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nk'uko babyumva cyangwa barakoreshwa n'iterabwoba kagame n'agatsiko babashyizeho icyo ni cyo mukavuga kibazo se iki nyine aho ngaho ibyo nibyo turimo gusobanurira aba- Eh.
abaterankunga n'abanyarwanda se abanyarwanda ba nyir'ubwite reka tubare bo twibandaho kubera ko nibo nyiri demokarasi bakanabivuga abategetsi bati "Mm, none se amahanga yatubwira iki nimba abanyarwanda aribo bashaka ko dukomeza gukora ibi ngibi kugira ngo u rwanda rukomeze rutere imbere ariko abanyarwanda bo barabizi kuko abatora nibo turimo kuvuga ko baba batewe ubwoba kandi n'iyo muganiriye nyuma y'amatora barabikubwira barakubwira bati utabikoze ba- ubwo nyine biba birangiye Mm.
urabyumva abanyarwanda bo bamaze igihe muri iyo situwasiyo abanyarwanda bafite bene wabo bafungiye ubusa abanyarwanda bafite bene wabo bamaze kwicwa abanyarwanda bafite bene wabo bahunze igihugu benshi nta hantu abanyarwanda utabasanga ku isi uyu munsi none se iyo muvuga demokarasi aka kanya mu rwanda mwebwe mwishyirahamwe mwishyirahamwe ryanyu demokarasi ni rwanda nawe ya demokarasi ni rwanda nawe Mm.
ubwo ngubwo abanyarwanda ba nyiri demokarasi nyine mukorana mute mubakangurira mute ese mujya mubabwira muti nyamara mwibeshya ahangaha cyangwa se nabo bakababwira bati namwe muribeshya ibyo tubona ntabwo ariko mubibona mujya muganira n'abanyarwanda bari mu gihugu imbere abanyarwanda bari mu gihugu imbere turaganira cyane ariko mu nshingano zimwe dufite cyangwa purinsipe amahame amwe dufite muri demokarasi in rwanda nawe dufitemo inshingano zo gukangurira n'abanyapolitiki aya ma- birumvikana aya kuko mashya- nabo ni abanyagihugu Yes, aya mashyaka yose atandukanye yaba ari hanze ayari indani yo ntago avuga nta nubwo bafite ubwo burenganzira bwo kuvugana n'abantu nkatwe kuko barababwira bati kuvugana na kanaka ni icyaha urajya mu rukiko kandi ura- uz- uzagwa muri gereza ariko dukorana n'amashyaka ya opozisiyo cyangwa ari mu rwanda yaba abishoboye yaba yumva adafite ubwoba ariko mwebwe ntabwo muri ishyaka Eh, twe ntabwo turi ishyaka Politiki.
ntabwo turi ishyaka rya politiki nta butegetsi du- twibonamo cyangwa kuvuga ngo ejo n'ejo bundi nubwo hagira uhinduka ngo twebwe muri- eh, mu ishyirahamwe ryacu hazavamo umuntu aba ikintu runaka muri leta ntabwo ariko bimeze ariko mu nshingano zacu zimwe ni ukugira ngo aya mashyaka yose yaba aya opozisiyo cyangwa ari i kigali abe yagana inzira ya demokarasi kuko u rwanda rumaze igihe kirekire kuva igihe cya independence ntabwo bari babonaho demokarasi isanzwe ni dictators bahora baza bahora Abantu baza bategekesha igitugu eh bategesheje igitugu umwe asimbura undi umwe asimbura undi amateka y'u Rw- ikindi kintu turwanaho cyane ni amateka y'u Rwanda kuko buri muntu ayandika uko abyumva buri perezida uje n'ishyaka bandika amateka y'u Rwanda nk'uko babyumva Ni- niyo wumvisha abantu bavugira leta cyangwa se RPF basa nk'aho bibaza ko u Rwanda rwatangiye mu myaka makumyabiri Nyuma ya n'umwe mirongo i- icyenda ira- na kane.
yes irangiye bwanahigira umuvuze rpf ishyaka cyangwa se umuryango eh, fpr inkotanyi mm, ni- niryo rifite ubutegetsi mu rwanda bakavuga yuko ari ryo moteri ya guverinoma naryo se mujya muganira muka- mukavuga muti muharanira amatwara ya demokarasi dore uko bigenda mujya muganira nabo ntabwo bishoboka kubera yuko nta n'iribaho Mm, kandi ritegeka Oya ntabwo ariko bimeze burya mu rwanda buri muntu rpf waba uri muri psd waba uri muri green party waba uri hehe invention waba uri muri rpf kuko iyo basanze utarimo u- ibikubaho ni nk'ibyabaye kuri ingabire victoria None ubu ingabire byasubiye muri emere ndetse twese twabagamo byanditse mu itegeko nshinga ngo na- naho umunyarwanda bitandukanye.
wese ni- nukivuka ni Eh, naho- ni- ni- na- nukiri mu nda nibwo buzima bwonyine buhari mu rwanda nubwo bitanditse Eh, n- nubwo bitanditse E- erega niyo mpamvu nariyo niyo mpamvu nakiri umurwanashyaka wa rpf kuko ntabwo ari byo narwaniriye ntabwo narwanye kugira ngo twongere dutandukanye abanyarwanda twongere tubona tu- twohereze abanyarwanda mu buhunzi hagati aho twibutse abatwumva yuko robert higiro yari majoro mu ngabo z'igihugu zavuye mu gice cyavuye mu ishyamba cya rpf yari azi ibyo rero avuga nyine byerekeranye no kurwanirira amatwara runaka akomeza Eh, ntabwo ari byo twarwaniriye biriya ntabwo ari byo ngewe narwaniriye ntabwo kagame namutora n'uyu munsi yamamaje ndamutse mari nubwo batatwemerera gutora kuko ibyo twa- twakekaga ko bitagenda neza igihe cya habyarimana birimo wenda no kuba twaraheze hanze wenda nabyo ari kubikemura twaraje haba umuntu witwa kagame ahayijyakinga ibyo twarwaniye abyitirira umuntu ubu ngubu u rwanda ni kagame urabyumva ibyo rero ntaho bihuriye n'ibyo abantu bapfiriye ibyo ntaho bihuriye n'aho i- ari genocide tuvuga ari amasaka z'abahutu baguye hirya no hino ntabwo ari- ntabwo ari ibyo abantu bagiriye mu ishyamba nta nubwo u- ubu u rwanda rukwiriye ubuzima nk'ubw'ahandi mu bindi bihugu demokarasi ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage bugakorera abaturage cyane noneho tugiye mu rwanda umunyamakuru wacu asumuta kaboyi yavuganye n'umuyobozi w'ikigo taransiparensi International rwanda madame ingabire marie immaculee icyo kigo gishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu rwanda umunyamakuru asumuta kaboyi yabanje kubaza madame ingabire uko mu kigo ayobora bakiye ihinduka ry'itegeko nshinga ry'u rwanda Ah, wenda nka Transparency International Rwanda nk'umuryango ntabwo twigeze tubiganiraho ngo dufate icyemezo nk'umuryango ariko wenda nkanjye ku giti cyanjye cyangwa se na bagenzi banjye tubiganiraho twabyakiriye nk'icyifuzo n'icyemezo cy'abaturage nta- nta nta n'ubwo twabitinzeho mwari muvuze ko nta kintu nk'umuryango mwari mwabivugaho ngo mubigireho i- ijambo rimwe ariko noneho twari tuvuze noneho ku giti cyawe noneho nk'umunyarwanda cyangwa se nk'umuyobozi wa Transparency International Rwanda ku giti cyawe wowe wabifashe gute ntabwo byantangaje cyane nabonaga agiye ariko bizagenda icyabanje kuntangaza ngasa wenda n'uwikanze gato ni igihe nabonaga abanyarwanda bandika impapuro bazijyana mu nteko ishinga amategeko basaba ko inteko ishinga amategeko yavugurura itegeko nshinga hariya niho nabaye nk- nk- nk'uwikanze kuko sinabitekerezaga sin- nta nubwo nari nzi ko abanyarwanda ni- n'ingingo ziri mu itegeko nshinga bazizi cyangwa n'izishobora guhinduka n'uburyo zahinduka babizi hanyuma mbonye ah, miliyoni hafi enye ko eshatu magana arindwi n'ibindi babisabye wareba abanyarwanda bageze ku myaka yo gutora uko bangana mpita mbona ko bizemerwa noneho perezida kagame rero aranayemeye nawe ati nk'uko mwabinsabye nanjye nemeye icyo mwasabye byo byo mubifata gute si njyewe sinumvaga ko ashobora no kubyanga biraruhije kuba uri umuyobozi ngo abantu bagusaba ibintu bangana kuriya kandi bavuga impamvu njyewe rwose numvaga ari bubyemere kuko nanjye iyo nza kuba we nari kubyemera
nuko mubivuze muti nanjye mbaye nkawe nari kubyemera ariko abanenga politiki y'u rwanda bavuga ko icyemezo cya perezida kagame atari cyo kiniga demokarasi ndetse rimwe na rimwe bakaba- bakomeza bakavuga bati kizasubiza u rwanda nko mu bihe twaciyemo za mirongo cyenda mirongo icyenda na rimwe icyo kintu wowe ukivugaho iki njyewe ntabwo mbyemera ntyo ababinenga ni ibi- ni ibice bibiri umunyarwanda nka democratic green party n'abandi banyarwanda ku giti cyabo babinenze abo ndemeranya nabo ijana ku ijana ni uburenganzira bwabo niko babyumva kandi bemerewe no kubyumva batyo nta nubwo abanyarwanda twese reka tugomba gutekereza kimwe gusa ah, ntabwo bashoboye kugira abantu benshi babyanga abanyamahanga bo rero mbizanamo ikindi kibazo kuki bumva bizagenda bityo ko hari ibihugu byinshi byahinduye itegeko nshinga ntibigende bityo hari n'ibihugu by'i burayi bitanagiramo ibyo uzarebe nko mu budage nko mu bwongereza nta mpande uzasanga none se kuki bumva bigomba kumera uko bo babyumva nta- ngira ngo buriya njyewe iyo bavuze demokarasi ba- bintera bintera urujijo gato urujijo bintera ni uko umwanya umwe iyo bakubwira demokarasi kandi abanyamahanga nyine cyane cyane abazungu barakubwira bati n'ibyifuzo by'abaturage hanyuma uyu munsi abanyarwanda bati turashaka ko itegeko nshinga rivugururwa perezida kagame akagaruka bati iyo si demokarasi nkumva rero mbuze banshyira mu gihirahiro niho binduhiriza ariko umunyarwanda we utarabyemeraga ndemeranya nawe ni uburenganzira bwe narangiza gusa uyu munsi nkamubwira nti demokarasi nyine ni ukwemera icyavuye mu bushake bwa benshi njye ni uko mbyemera hariho n'abaheraho bakavuga bati perezida kagame muzi ko yajyaho muri ibihumbi bibiri mu gihe cy'inzibacyuho bibiri na cumi na karindwi azaba amaze imyaka cumi n'irindwi eh, hanyuma nyuma y'imyaka cumi n'irindwi hari iriya myaka irindwi n'ubundi iri muri konsitisiyo ubwo ni makumyabiri n'ine wenda bakavuga bati "Na- niyongera agakora iritanu itanu mirongo itatu n'ine bati ibingibi bye ntawe bitaniye n'ubwami byo bimeze gute hari ababivuga gutyo cyane cyane avuga abanyarwanda abanyapolitiki baba hanze batavuga rumwe na leta y'u rwanda ni uburenganzira bwabo bwo kubivuga gutyo no kubibona gutyo ariko bibagirwa ku bwami uwabaga umwami batubwiraga ko yabaga yavukanye imbuto nta n'uwamutoraga nta n'uwa mbese nta n'uwari ufite ijambo nanjye ingoma ya cyami ntabwo nayimenyeye ariko uko tubizi uko amateka bitubwira wabaga ari umuryango umwe noneho mu bana b'uwo wari umwami bavutse hakaba uwo bavuga ngo yavukanye imbuto ni- ndibuka ko nigeze kubaza kera nkiri umwana imbuto ni iki umwami avukana barambwira ngo ni ishaka nyine nanjye nkumva ko avuka afite ishaka mu ntoki ngira ngo rero kuri perezida kagame siko bimeze kuko urumva haba habayemo amatora kumbwira ngo iyo myaka irindwi kuba perezida kagame yaremeye ko aziyamamaza ubu bwo wenda ndebye ababisabye uko bangana navuga ngo azatorwa ariko wenda hashobora kuza n'undi ubabwira ibindi birenze ibyo ko ikintu tugomba kwemera ubu abanyarwanda bavuye ku bindi byose basigaye bareba ibikorwa basigaye bareba porogaramu bazaniye nta nubwo bagishaka kuvuga ngo nzaguha bo barashaka naguhaye cyangwa se wampaye rero wenda iyi myaka irindwi itaha yo ndumva az- bazamutora ariko irangiye hashobora kuba wenda ibyo yabemereye atabibagejejeho hakaza undi nawe ubemerera ko azabakorera n'iby'ikirenga akaba ari we bahitamo sinzi impamvu babitwara ikindi niba yaremeye ubu wenda nyuma y'imyaka irindwi nawe azaba avuga ati aho numvaga aho nari mfite inyota yo kugeza abanyarwanda nahabagejeje cyangwa se sinahabagejeje kandi biragaragara ko n'ubundi ntazahabageza reka ndeke n'undagerageze erega byo biranumvikana baramutse bashimye ibiri mu rwanda nta mpamvu yabo yo kuba muri opozisiyo yaba ikiriho kuko niba ushimye ikintu ntabwo ukirwanya ahubwo uragishyigikira Wa- abanyepolitike cyane cyane ikibazo njyangirana nuko mbona abanyarwanda benshi apfa kugera hanze agahita aba umunyepolitike aho yanayikoreye hakakuyobera ariko ah, ni ngombwa ko avuga ko hari ibitagenda ni ngombwa ko igikozwe cyose avuga ko ari kibi kugira ngo agaragaze ko we hari akarusho yazana niko bigenda burya n'abagore b'abake babasangiye umugabo umwe ntabwo uzumva hari ukubwira ko mukeba waberewe yarimbye yambaye neza cyangwa ko ateka neza cyangwa ko ari mwiza cyangwa ko agira isuku buri gihe ahora ashaka ikintu ki- kibigaragaza nabi ibyo rero ntabwo bitangaje gusa hari nk'ibintu wumva bavuga ukumva bira birana wenda biragutangaje bikaguhuza no kuba wapo- wakora politiki ni ukuvuga ngo abangaba ba- banenga ku- ku politiki y'u rwanda imwe na imwe ahubwo hari ibyo banenga bida- bakibagirwa ahubwo ibyo bakabaye bavuga bareka ahubwo ibi- ibiriho bina- bi- binafatika abantu bakabaye bavuga bo gusa bagafata ibintu byose muri rusange bakabigira zeru bagafatanya kuba perezida wa repubulika bakamugira nk'aho ari we sisiteme erega burya perezida wa repubulika ntabwo ari we sisiteme njyewe sinjya ndeba n'umuntu burya muri kamere yanjye ntabwo nshobora nimba dufate nk'urugero mbaye mfite ibyo ntumvikanaho na voa muri linye editoriyare yabyo ntabwo nabibaza sumuta nta nubwo nabibaza na chief edita kuko nawe yabyinjiyemo si we wayishyizeho rero nicyo gihe mba ashaka kugira ngo tubanze turebe muri rusange kandi iyo ujya kunenga ibintu emera n'ibyakozwe wemere kameme ko hari ibikorwa kuko uru rwanda ruriho kandi ntabwo ru- ntabwo ari rwo rubayeho nabi mu bihugu byose binadukikije n'ibyo duturanye ntabwo rero wambwira ngo uru rwanda rwavuye mu busa kuko rwavuye mu busa tujye tubyibuka buriya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi uru rwanda rwari rwarasenyutse burundu twese turabizi twararubibonye Eh, ukabona uyu munsi ruhagaze gutya ntabwo umuntu akwiye kuba avuga ngo nta kigenda muri iki gihugu gusa icyo dukwiye kuvuga dukwiye kuvuga ngo hari ibyakozwe byiza cyane bikinakorwa hari imbaraga nyinshi cyane zabigiyemo ariko inzira iracyari ndende tugomba kutirara byo hari rwose ibintu nanjye nemera ko bikwiye kunengwa ahubwo icyo twakabaye tunenga ni ugushyiraho porogaramu ntukurikirane imishyirire yayo mu bikorwa ukavuga ngo ngo oke abanyarwanda bakwiye kubyara aho bashobora kurera uwo ushobora kurera se n'umeze ate mubwire ibikenewe kurera umwana ibyo ari byo mubwire ko ari uw'igihugu gishoboye kurera ahubwo na mbere ye ku giti cye Ni- wakabaye unenga kuba malariya yagarutse mu rwanda yagarutse kubera iki ko ubundi twari twayihayije rwose turi mu bihugu byahije malariya ngo kuko haje inzitiramubu zidateye umuti U- uwo wazakiriye ninde ko bari bishyuye iziteye umuti uwo wazakiriye ninde ntawe ndumva wabibajijwe kugeza uyu munsi ngo bamubaze bati ziriya nzitiramibu wazakiriye ute wagiye kuziha abaturage uzi ko zifite ubuziranenge bungana bute njye nibyo mba ashaka ko banenga naho kwicara ukanenga ibintu gusa kuko ushaka kunenga eh, ndabisuzugura inshuti mwese mwatwumvaga uyu munsi namwe kandi ndabararitse ndabatumiye muzatugezeho ibitekerezo byanyu kuri iki kibazo cy'itegeko nshinga na manda ya gatatu mu rwanda ni ikibazo tuzaganiraho kenshi mu biganiro byacu bitaha kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza